kubandanya kumviriza ijwi rya amerika ndabahaye mwiriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika risamirane washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na jowe diane nahazuwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya ntubona ubwiye nki ku mugoroba wa saa kumi saa moya iragera ari ukiri murindi naragiye kuvoma aho mu kabande nyine ahantu hitwa mu kagezi umufasha wanje urumva arayanywa ataravye nasanze yanyweye umuyokayoka umwe wirabura
uyu ni umwe mu banyagihugu wo mu ntara ya mwaro iri hagati mu gihugu c'u burundi avuga ku kibazo c'ikina ry'amazi ku mavomero rusange kivugwa muri iyo ntara iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu hagati aho amakungu ariko arahimbaza kuri uno mungu umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mwirimizi ijwi rya amerika ryagendeye bamwe mu bakenyezi babeshejweho n'imyuga mito mito inyuma y'aho batesherejwe isuka n'intambara yo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ido n'ido ni mu kanya isasi nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi makuru tubafitiye kuri uno mwanya kuri uno wa mungu n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mwirimizi mu gihugu c'u Burundi uno munsi ushitse mu gihe intambara yo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu yatumye abakenyezi birimizi batari bake bata ingo zabo bakaja mu bisagara bitandukanye mu kubeshaho imiryango yabo rero bakora urudandazwa ruto ruto hijuru rya amerika ryashimye kubaha ijambo kugira ngo twumve uko babayeho ni kuri mikoro ya mugenzi wacu eroje wirika neza mu gisagara ca bujumbura jewe mbeshejeho abana batandatu ndababeshejeho kandi ntagira ikibatunga ndagira cepfo ca ruguru ndi mpunzi tubaye ngaha mu gisagara mpanze inzu gashamburete ka mirongo itatu jewe urabona ndandaza guhera kuri utu tujerekani utubidi base n'akarobe iyo ndakarose turirirwa ngaha kwibarabara tukirirwa turarondera amahera hari igihe tuzana utuntu dukeya ataco tumaze tugaca tugenda dutanze n'amahera y'abapolisi sinzi rero ayo mahera ico twaba tuyatangira basi bopfuma badupunguza tugatanga make make kuko urabona amajana atanu atanu ku muntu umwe umwe n'amahera menshi kandi utayatanze n'utwashera twawe baca badutwara ntumenya niyo twagiye rero tukeneye abaduserukira batubariza ayo mahera ico tuyatangira canke bapfume bugurura isoko tuyatange turi indani vrema karambeshejeho kubera ndaronka rasiyo nyene buke buke ntunze abana bane byose ni je nimenya ico nico kituba baje ahubwo muduserukire mutuvugire mutubarize amahera turiha ku munsi ku munsi ico twaba tuyarihira mupfume mutubwira turihe ku kwezi ayo dutanga mugapana ku munsi ku munsi kubera haba igihe uba waroseose nkesa nyene yo gusuma bagaca bayagutwara uca utaha uko nyene twebwe no kubera baduhohotera minsi yose naho tuba twarajije isombe bigaragara yuko byaboze bikamererwa nabi dutegereza gutanga amahera amajana atanu kira ku munsi ku munsi utayatanje baca bakwanurira ibintu byawe bagatwara ntusubira kudandaza twarabivuze basi banadupunguze kubera dufise imiryango myinshi dufise abana dutunze twigisha turi mu nzu zo gupanga baranka no kutworohereza amajana atanu atanu ku munsi ni menshi kandi urabona isoko yose yigera twebwe botuma duhinduka basi tukajya mu isoko indani gukorerayo ni ibintu nyine bikomeye kubera utarimye umuntu ntajya kandi abo bakuru bose ni kubera abantu bariko bararima kuko abuzinjira mu gihugu ntacovamwo imisuma zoba nyinshi ariko ingenzi ziba nyinshi abo bakuru bakubaronka basuma rero nico gituma rero ariko rero bakadukengera mu murindushi mwegamirwa ku masuka ntibamenye yuko abantu babayeho kubera bari abira imiti barahambaye ukubera namwebwe abantu bose babayeho kubera umwirimizi kubera umwirimizi hari icyo ahereza abantu bose ibihugu byose ibihugu byose iyo bugaye imbibe nkana ko abantu barira ngo ibyahora byinzira ngo imice y'inzira ngo ibiki none wese usanga rero byose ari magiranire njyewe ndabeshejeho umuryango abana bashika batandatu ninjiye rero ndabaronderera ngahaha nkabagaburira icyo ndonse byose nkabagaburira ndandaza ibijumba mbuzi ibijumbu nkadandaza amateke jebayo kubera ndacuruza isombe ngasekura nkaronka garasiyo k'abana ku munsi arigenda hana bitatu bibiri ku munsi ndonka bitatu cyane nkaronka bine gutyo hanyuma umuryango wanjye nkawusumira ukararuriye kuri uwo munsi aha nitwororohereza naguhaye buke turatanga amahera bakaza kuturisha ayo mahera tutaziyaca n'utwo twunguka ngaha ugasanga baje kudutwaka tukadutaha ukaca usanga bungutse n'amajana atanu aragiye muri ba bantu nuko nyine none tworohewe nabo buke ni ukubura nyine icyo du- aho twokorera nyine twokwivuza utwo tu- utwo dufaranga dutanga ngaha bakareka kutudutangisha hanyuma rero kubera ari- kubera ari- tuba ari dukenya nyene bakatureka nyene urabona nk'utu tuntu tudandaza wunguka amahera makenya aba udatanze ayo mahera baca kugira ngo ano urugendo nuko bimeze turayatanga nyine tugira gute utayatanze kuticara nga kare muri iyo minsi etse undi wicara ngaha baca batwiruka ko abapolisi ko turiko turadandaza bagasahura bimwe bakajana ibindi ibiharage bagasabagiriza aho mu mugi kanepfo imvura iguye ikabihitana kabuhomvye ubutegetsi nibudufashe budukomorera iyo soko yacu hanyuma batworohereze twinjiremwo tudandaze mugabo agatahe karamaze guherera ngaha mu bisanzwe ntabakiduhohotera abaduhohotera ubu turacuruza neza gusa ariko ubu ntabakiduhohotera kare niho baduhora baduhohotera yego baratuvugiye shefu de zone yaraje aratuvugira abaduho- abahora baduhohotera kubera ntacyo twahora turonka ubwo ubunye byara- byaraheze ari hamwe umwirimizi usanga yabuze isuka kandi yarashaka kurima ku kubera ubukene butuzinze ugasanga turabuze imbuto ugasanga uramena ngo turariba ntitwimbure ugasanga rero twa- turahohoterwa turabura utuntu na tumwe two dufasha kugira ngo ibintu bitere imbere umwirimizi arahambaye kuko utarimye ntubaho aho se tugenda mu isoko tuba tugiye kurondera ibyo abantu barimye Eh, turondera ibyo turye nuko rero bari bamwe mu bapfasoni babeshejweho n'imyuga mito mito mu gisagara ca bujumbura nyuma y'aho batesherejwe isuka n'intambara yo guhumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu abapfasoni bari kuri mikoro ya mugenzi wacu eroge wirika neza ni mu gihe isi yose iri kwihimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umupfasoni mwirimizi aho muri mu mitumba itandukanye tubifurize rero okuranirwa muri ubwo burimo muri iyo mirimo yanyu itandukanye imyaka ibiri iri ku nkumuye abanyagihugu bo muri komyuni nyabihanga y'intara ya mwaro hagati mu gihugu c'u Burundi atama ry'amazi babona ku mavomero rusangi mu ntwaro bati ikibazo turakizi ariko ikosa si rwacu ni iry'abatsindiye isoko ryo gukemura ico kibazo ntibigere bashitsa ivyo bemeye umunyamakuru w'ijwi rya amerika imwaro raisa liliani n'amahoro atubwira ibindi kuri ino nkuru abanyagihugu baha bavoma mu myonga no mu kabande aho bahurira ari ubucimbiri bune bikaba ngombwa ko ugiye kuvoma amara isaha irenga arindiriye gushikirwa bamwe mu bayaze n'ijwi rya amerika bavuga ingene bacumukura kugira baronke amazi ni urugendo nyine umuntu aragenda hafi nk'iminota cumi n'itanu cyangwa mirongo ibiri yikoreye nk'ibido basha uratonda ntubona ugiye nki ku mugoroba wa saa kumi saa moya iragera ari ukiri mutonze ku defile murindira nk'ubu abana bagiye gukina ukavuga ati ngiye kuvoma basha ushira ku inkono mu ijoro nk'abana muhuriyeho ntibashobora kukwemerera ko bokureka ngo uvome ntibishoboka baranka ati natwe turihuta nawe wari uzi kugira uje guteka ngo ushire ku inkono hakiri kare nk'ibiharage ugaca usanga amasaha yagusitse abanyagihugu baha bavuga ko bagowe bakiriko na cane cane muri iki gihe c'imvura yatasuye aho basanga bariko bavoma ibiziba birimwo udukoko bikabagwaza uyu mukenyezi w'umwirimizi mpawe nayo regina avuga ingene uwo bubakanye yahatswe anyoye ano mazi iyo minsi irenganye yakamye mu mazi nyene naragiye kuvoma aho mu kabande nyene ahantu hitwa mu kagezi umufasha wanje urumva arayanywa ataravye nasanze yanyweye umuyokayoka umwe wirabura umusundo hama rero arasamanya nkubita kumunyota ncanshira ku umunyu nyandarushikura ndaruta aca arambuza ati ntuzosubire kuvoma muri uwo mwonga atirindira irikena ry'amazi rituma kandi hariho ibikorwa bimwe bimwe vy'imuhira bitakirangurwa neza nk'uko babandanya bavyivugira biragoye kugira ugumu yamesuza wayakuye mu kabande tuyashikanye rero tuca tuyakoresha ku bwenge kugira ngo tureke kuyonona abana batumye ati ja kuvoma baratinya iyo misozi nk'uko umuntu aba atunze nk'agatungo arashobora kuvuga ati aya mazi uno munsi sindayaha inka sinoronka ubundi buryo bwo kuza kuvoma ayandi inka igashira itango y'amazi canke nk'ingurube urabona muri kino gihe cari igihe c'ikizuba umuntu afise ingurube ategetswa kuguma yisuka kw'amazi rero ubu rero ntitwazisuka kw'amazi zaheze zipfa zigotwa kubera zitaronka akayaga keza k'amazi mu gihe aya mabombo rusangi yari yubatswe hambavu y'ishure yapfunyira urugendo abanyeshure iyo hageze gukora isuku mu ishure muri kino gihe nabo nyene bategezwa kuja kuvoma mu mwonga ayo bakoresha imbere yo kwinjira mu ishure aba baregwa bo ku ishure shingiro rya taba bakavuga ko bibatesha umwanya mbere bakanaremegwa no kwama batondana ibidumu vy'amazi vy'amaritiro atanu ndaruha kubera mba mvuye kure mba mfise amakaye n'amazi akabido karimo amazi kubera amazi atakiza kwa- twaba tuvoma ngaha ku ishure hari hafi kuba ubu tuyahitana kure araturuhisha hariga turemera n'ibikoresho tuba dufise mu mina niyo tuba tugiye ku ishure tukahitana amazi amakari gahajoba n'akadumu k'amazi barandereka jean berkimasi umwigisha wo kw'ishure shingiro rya taba nawe yigana agahombo bariko baragira kubona aya mazi yarakenye hafi ya rino shure nanarya amashure yacu atasima irimwo byaratworohera bikorohera abana mu gihe hageze kutuyavomera nka jewe mpejeje kwigisha byarafasha kugenda nkaravye abanyeshure mu gihe banyotewe byarabafasha kunywa amazi ngaha nanarya yari amazi meza kubwo twigira mu mashure arimwo umukungugu bohava bagwara za mvunja ni ngombwa ko abo banyeshure bategerezwa kuza bazanye ayo mazi nubwo biruhije ku rwego rw'intwaro muri komine nyabihanga bavuga ko iki kibazo c'amazi cateye cunyuka kuko imiringoti yakoreshejwe mu kubaka yagumye ipasuka bigatuma hatigeze hakora nk'uko vyari bitegekanijwe vyongeye komine ntiyigeze ishikirizwa burundu ayo mabombo ari naco gituma babandanya basaba abari batsindiye isoko ryo kubaka ano mazi kubanza gusanura ivyononekaye nk'uko manirakiza filiberi umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ivy'imibano n'intwaro abimenyesha twe twagumye dusemera tuti nibaze basubiremwo ayo mazi ibibazo bitungane hama tuyakire turabandanya tuza turasaba kubagira neza biciye mu- no mu gisata ca hidrolike c'amazi yuko boza bakadusubiramwo iyo migende kugira abantu banywe amazi meza kugira ngo twirinde ingwara zitari nke icizere twohereza abo turongoye ni uko botenyenya bakihangana kuko ikibazo ntitwakiretse tubandanya tuguma dusemerera kuko nabo nyine ngira barabona yuko hariho akigoro abo bayakoze baguma baza natwe urumva mu ntwari twohagara dutegereza kuguma tubishyuza kugira ngo ijwi rishike kure barabe ko boza bakabikora tumenyeshe ko iyi ngorane y'amazi yibonekeza muri ino komine ya nyabihanga ku mirongo y'amazi yose uko ari itatu ari nayo gisukiro taba gishuha nyamibanga hamwe na gishuha gisizyo mu ntara ya mwaro iri hagati mu gihugu kayisa liliane inamahoro ijwi ry'amerika hejuru rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye kuri uno wa mungu inyuma y'indwi zibiri impunzi z'abanyeshuri b'abarundi biga mu mashuri yisumbuye yo mu rusenda mu gihugu ca kongo batanguye umwaka w'ishuri wa bibiri na cumi n'indwi ushira bibiri na cumi n'umunani bavuga ko bacugarijwe n'ubukene bw'ibikoresho bimwe bimwe reka umunyamakuru wacu muri kongo vedaste ngabo atubwira ibindi kuri ino nkuru Abanyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu mashuri yisumbuye n'abanza yo mu Rusenda bavuga yuko babuze ibikoresho by'ishuri byo gutangira umwaka w'amashuri wa 2017 2018 ibi bigatuma bajya bakoresha impapuro zagiye zisigara mu makayi basigaje mu mwaka ushize w'amashuri bamwe muri aba banyeshuri biga ku ishuri ryisumbuye rya Rukorora riri mu Rusenda baganiriye n'ijwi rya Amerika bagaragaza yuko bugarijwe no kutagira ibikoresho by'ishuri twaratanguye ku ishure dutangura ku ishure nyene dutangura mu buzima nyene bu- butoya cane bw'umurefugie nta mwaye novuga ko twari dufise zi- zirengeje cane umuntu arashobora kuba- arashobora kuba afise stilo canke afise nk'agapapuro yandikako les explications n'akandi ka resume izo nizo mwaye novuga ko dufise nta makaye nta- nta karamu nta sakoshe zo gutwara ivyo bikoresho nk'imvu- nk'imvura igihe iguye ivyo vyose ntavyo dufise vraiment nka jewe natanguranye umwaka wa kane bo umwaka wa kane baraduhaye amaniforume baraduhereza n'amakaye mugabo tumaze gushika mu mwaka wa gatanu ni ukuri mu nyuma nta kindi kintu basubiye kuduha mu wa gatandatu nyene nta kindi kintu basubiye kuduha tena mugabo renuvo veni barabahaye amaniforume barabahereza n'amakaye nubwo abo renuvo veni bahaye amakaye nta gihe na kimwe bigeze baduha amakaye akwiye Ba- nimba ugiriye ubuntu ukaronka nk'iryo kaye baguhereza amakaye nkane canke atandatu akira munyeshuri ni ukuvuga rero turahangayika cyane nka twebwe abantu turi mu wa nyuma kuko ushobora gusanga ibintu vyose wabishize mu ikaye imwe uyu mwana w'umukobwa wiga mu mwaka wa kane w'ishami ry'ikoranabuhanga avuga yuko igihe umwarimu aba ari kubaheza ibyo kwandika babura aho bavyandika bityo bigatuma badindira mu byo biga nka jewe mu gihande c'iwanje mu makaye nkoresha vrema ibipapuro nasigaje mu makaye ya naipasi Mm, niyo nkoresha nose ubona ari ihe ari izihe ngaruka bigira kuba mudafite ibikoresho by'ishuri ingaruka ni kubera abashobora kutwigisha tukabura aho tuvyandika tukavyibagira canke mu maresume abandi bagafata resume twe tudafashe resume tukabura resume twigiramo aba banyeshuri hari icyo basaba amashyirahamwe ashinzwe uburezi mu nkambi yo mu rusenda amashyirahamwe ashinzwe uburezi nibaza yuko yoturonsa ama uniforme akaturonsa mbere ndetse amasakoshi yo gutwara amakaye n'amakaye ahampande n'ama instruments scolaire nka boîte mathématique zishobora gukenerwa muri mathématique na physique Makini Rukamigwa ni umukozi ukorera ishyirahamwe rya Ebenezer risanzwe ritanga ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi ziga mu mashuri yisumbuye yo mu rusenda atangaza ko muri kino cyumweru batangira gutanga ibikoresho by'ishuri kuri abo banyeshuri b'impunzi z'abarundi ariko sinavuga ngo twaratinze cyane kubona batangira kwiga ukwezi kurangira tugafatira ukundi nta bikoresho bafite igihe ni kirekire ariko muri iki cyumweru tuzatanga amakaye n'amakaramu ku banyeshuri hiyongereyeho n'ishuri rya la reflexion rifite abana magana atatu na mirongo irindwi n'umwe urumva n'abana benshi biyongereye n'abanyeshuri baguma baza kwiyandikisha gahoro gahoro tuba dushaka ngo imibare yose nimara kuzura efekitife yose yuzuye tuzane ibikoresho bibakwiriye tubamenyeshe yuko amashyirahamwe ya Save the Children na Pax Christo ariyo ajya atanga ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri biga mu mashuri abanza yo mu Rusenda Ndasenga bo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
muracumviriza ijwi rya amerika mu mpera zino ndwi umuryango edified generation rwanda warasozereye inyigisho ku rwaruka mu bijyanye no kwironderera ubuzi i kigali mu rwanda edified generation rwanda ni ishyirahamwe rero ritegamiye kuri leta ryashinzwe n'urwaruka rwahoze rufashwa na imbuto foundation mu mashuri yisumbuye urugwaruka rumaze guheza amashuri rwashatse ingene rwafasha urundi rwaruka kwiteza imbere mu kanya mugenzi wacu ejo ni muka Kankusi yakoze ikiganiro hamwe n'umuyobozi w'iryo shirahamwe Valensi Ntirenganya hari mu kiganiro muri Isanga yatanguye amubaza aho ico ciyumviro co gukorera hamwe cavuye reka twongere tubatega amatwi igitekerezo cyo kuwushinga nyuma yo kurangiza amashuri nk'uko nabibabwiye twishyire hamwe nk'urubyiruko twafashijwe turavuga tuti twebwe ni gute twafasha bagenzi bacu kugira ngo amahirwe yo kwiga twagize n'abandi mbese bayagiremo uruhare cyangwa se bayagiriremo amahirwe hanyuma turavuga tuti ntabwo twakomeza kwicara ngo dutege amaso ku gihugu gusa ahubwo tugomba gukora nk'urubyiruko kugira ngo twiteze imbere dufashe n'abandi hanyuma nibwo twagize igitekerezo cyo kuvuga ngo abishyize hamwe nta kibananira hanyuma dushinga uyu muryango ukora ibikorwa bitandukanye harimo cyane cyane gufasha urubyiruko no kurukorera ubuvugizi mu nzego zose zishoboka cyane cyane mu rwego rwo kugira ngo rubashe kwihangira imirimo narwo rwiteza imbere
ese ubwo muri bangahe abawushinze
abawushinze turi cumi n'umunani
hanyuma se bwo muri abakorerabushake mufite indi mirimo ibatunze byifashe gute
kugeza ubu ngubu abawugize bose baracyameze nk'abakorerabushake abenshi hari abafite indi mirimo hari abadafite indi mirimo ariko ni ibintu dukora dukunze nk'uko nabibabwiye mbere ko ari givingi baki mbese ni ukwitura ineza twagiriwe mbese no kugira ngo amahirwe twabonye yo kwiga two kuyapfusha ubusa natwe tugire uruhare mu iterambere ry'igihugu ndetse n'abagituye muri rusange
ugereranije se yego uravuga ko mwatangiye ntabwo hashize igihe kinini ubona hari ikintu birimo gutanga kugeza ubu ngubu yego yego tubona impinduka nziza kandi zikomeye mu mwaka umwe tumaze mu bikorwa dukora bitandukanye harimo gufasha abana batishoboye kwiga amashuri tubaha minerivare ibikoresho by'ishuri ndetse n'ibindi bikorwa tugenda dukora bitandukanye byo gufasha imiryango muri rusange kwiteza imbere ubuvugizi dukora ku rubyiruko twagiye tubona yuko hari impinduka nziza byagiye bizana kuko kugeza ubu ngubu abana makumyabiri na batanu twabashije kubishyurira amafaranga y'ishuri muri uyu mwaka ushize hanyuma urubyiruko rungana na magana abiri makumyabiri na batanu nabo bo mu karere ka gasabo babashije kubona amahugurwa ajyanye na bizinesi bayashoje ku wa gatanu amahugurwa y'iminsi itatu ariko ahanini yari agamije kugira ngo ahurize urubyiruko hamwe rwarangije kaminuza hanyuma ntibibone akazi tukabahuriza hamwe bagahabwa amahugurwa n'ibigo bizifitiye ubushobozi hanyuma mu rwego rwo kugira ngo tubone ukuntu tubabumbira hamwe mu makoperative kugira ngo bahereho babona akazi nabo babiteza imbere
none uravuga ko mufasha abana nk'abari mu mashuri mukabarihira amafaranga y'ishuri amafaranga yo gukoresha muyakura hehe watubwiraga ko muri abakorerabushake kandi murimo n'abadafite akazi n'indi batera inkunga
duterwa inkunga n'abantu batandukanye hari ibigo bya leta bidufasha byashimye ibikorwa byacu bikajya bidufasha hari abikorera ku giti cyabo private companies nazo zidufasha kugira ngo tubone izo nkunga zo gufasha urwo rubyiruko nk'uko nababwiye ko ari ubuvugizi dukora ubuvugizi aho bishoboka hose kandi bitewe n'uko babona ko ibikorwa byacu ari byiza bifite n'umusaruro ku gihugu muri rusange ntabwo batinda kudutera inkunga baradufasha baradufasha niyo mpamvu n'ibyo byose twabashije kubigeraho ko n'urwo rubyiruko nababwiraga twahuguye twafashijwemo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative rca ndetse dufashwa n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb n'ibindi bigo bitandukanye nka za bdf rwanda revenue authority banki harimo amabanki harimo nka banki ya kigali ndetse na I&M banki ndetse n'ibindi bigo byo mu rwanda nk'ikigo cya CESB nacyo ni ikigo gishinzwe guteza imbere nakwita nka kariyeri ijyanye n'ibintu by'amatreyiningi afasha urubyiruko mbese kwiteza imbere
bariya abo ngabo mwabahuguye ni abanyeshuri bari bararangije kwiga abo ngabo uvuga magana abiri makumyabiri na batanu mwagiye mubatoranya gute mushingiye ku ki uburyo twabatoranyije twagiye twifashisha imirenge batuyemo nk'uko porogaramu yacu yitwa employment accelerator niko poroje yacu yitwa hanyuma poroje yacu icyo igamije ni ugufata urubyiruko rwarangije kaminuza rukabura akazi ikaruhuriza hamwe kugira ngo bafashwe gukora amakoperative hanyuma babashe gukorera hamwe kugira ngo biteze imbere twabonye kugira ngo umuntu umwe azagire igitekerezo cyo kwiteza imbere bigorana kuruta uko baba bakorera hamwe nka koperative kandi binabafasha kugira access ku mafaranga muri rusange hanyuma twagiye tujya mu mirenge batuyemo tugakorana n'abayobozi b'imirenge tukabasaba urutonde rw'abanyeshuri bafite barangije kaminuza hanyuma bakaruduha hanyuma natwe icyo twakoraga ni ukubahuza tukabahamagara hanyuma bakaza gufata training nk'uko twari twazibateguriye ye ubwo turakomeza tubiganireho nk'uko bisanzwe nyine ikiganiro muri isanga ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika bakabaza bagatanga ibitekerezo emile uranyumva ndabumva neza mwaramutse ijwi ya amerika bwakeye neza urahagana hehe irindi ryawe ninde ndi mu rwanda nitwa emile eee nashaka kubaza yuko ubwo kuntu iyo amashyirahamwe yabo iyo bari ngahe kigali gusa cyangwa no muri enteriyeri yo bakorerayo bashobora kubabona yoshobora kubasangira hehe amashyirahamwe yoshobora kubatorera akeneye nko kubarondera mu ntara cyangwa ngahe kigali nk'ibiro byabo umuntu yaba batorereho yabatorera nko ku biro biri magana hehe ko ngaha ni hanini iyo umuntu ashobora kumenya hariho umuntu yabatorera ndaba ndamuteye n'intege kandi ye urakoze cyane emile
ndahera ku kibazo cya mbere yabajije yabaza ko amakoperative yaba ari mu rwanda gusa cyangwa se no mu burundi ndagira ngo mubwire yuko ari mu rwanda gusa ariko ntabwo ari muri kigali gusa nk'uko yari abivuze gahunda yacu ifite kuzagera mu gihugu cyose muri buri ntara muri buri karere kandi muri buri murenge ubu ngubu twahereye ku karere ka gasabo mu mirenge cumi n'itanu igize akarere ka gasabo tubanza guhugura urubyiruko rwaho nyuma yo kuhava tuzerekeza no mu zindi ntara muri buri murenge kuko twifuza ko nibura buri murenge wose uzaba urimo koperative y'urubyiruko rwize rwarangije kaminuza hanyuma ikijyanye na ofisi ahantu duherereye niba azi umujyi wa kigali mu karere ka gasabo umurenge wa kimironko niba azi ahantu kiyo yubatse cyangwa se rwanda education board turi iruhande rwayo muri komisiyo y'igihugu ya unesco
hari telefoni yababonaho ikibazo twazimuha zeru karindwi umunani umunani mirongo itatu na kabiri cumi na kane zeru umunani
urakoze cyane reka ubwo twakire noneho na rwanyagasore uranyumva yitwa rwanyagasore shanseri duherereye mu karere ka rutsiro mbere na mbere reka mbanye n'usuhuze umutumirwa valensi nari mfite igitekerezo hanyuma nyuma nkaza no kubaza ikibazo ni byiza koko kuba baragize iki gitekerezo ariko mu bigaragara byo urubyiruko rukirangiza baracyahura n'imbogamizi nyinshi imwe muri izo ngizo nshobora gutangaho urugero ni kimwe nk'uko ni izi ngaga zigenda zivuka muri iki gihugu cyacu cy'u rwanda zimwe zagiyeho mbere izindi ziracyajyaho n'amategeko agenda ahindurwa rimwe na rimwe ariko ugasanga noneho nk'urugero nko kuri aba ngaba bafite adivesi diporoma aba ngaba barimo bari kurangiza muri ibi bigo by'imyuga by'imyuga ama ayipiyasi usanga wasubiramo abarimo kurangiza he IPRC zino integrated protecting regional centers ziri kugenda zivuza zavutse muri bibiri na cumi na bibiri n'umunani bibiri na cumi gutyo ko nanjye niyo narangije ubu ikibazo gihari gihari dufite mu by'ukuri muri iyi minsi turi guhura nacyo ni icyo gusanga hari amategeko akumira abarangije muri iki bigo ubundi njyenyine n'ubundi ndavugira n'abandi ariko byiza kuba mbonye n'umwanya wo gutambutsa icyo kibazo ye wasobanura n'ubwo buryo bakumirwa cyangwa se ayo mategeko ushaka kuvuga ayo ari yo ku buryo valence yabisobanukirwa yavugaga ko bakora ubuvugizi ubwo nabyo bashobora kubiheraho bagerageza gukuraho izo nzitizi aha ngaha ndavuga ndatanga urugero kuko nabyo narangijemo n'ibereje n'isivire muri mu myaka itatu ntabwo adizeni diporoma ariko njye nabifite igitekerezo cyo kurangiza nkahita nsohoka hanze nkikorera ntabwo ari ikibazo cy'ubushobozi nari mfite ahubwo nari mfite ikibazo nahuye nacyo ni icy'ayo mategeko amategeko ntanga urugero nk'uko mu rugaga rw'abenjeniyeri mu rwanda rwagiyeho hatarasohoka iprc ariko amategeko yarwo harimo ingingo ivuga ko umuntu wese ugira ugomba kujya muri urwo rugaga agomba kuba byibuze afite bachelor degree imyaka ine wajya mu rugaga rw'abagenagaciro naho ugasanga naho nuko ni a zero urumva rero abarangije muri ibyo ngibyo ayo mategeko atarajyaho n'izo ngaga zino ipr zitaratangira gusohora abanyeshuri ntabwo amategeko yigeze ahinduka nta n'ubu niko kimeze iyo tubajije batubwira ko tugomba gutanga ikibazo bakazabyigaho bakayahindura kuko nta hantu byabaye ko ingaga ni no mu bindi bice bitandukanye by'ibindi bihugu usanga nabo bafite abatekinisiyani ubwo rero nagira ngo sabe uwo mutumirwa wacu azadukore ubwo buvugizi kuri abo bantu twaje na IPRC tutari kubasha kubona uburyo twakwapuraringa kugira ngo natwe tubashe kujya mu rugaga dukore byemewe n'amategeko
urakoze chansoriye valence ikibazo cye wacyumvise sinzi niba hari icyo wamubwira cyangwa se niba hari icyo utekereza ko mwamufiteho nk'ubushobozi bwo kugira ngo mubakorere ubuvugizi ndabyumva nyine ni ibintu bijyana n'amategeko ariko hari icyo wumva mushobora kubikoraho
murakoze ikibazo cye nacyumvise kirebana n'amategeko akumira bamwe yabajije nka enjeniyeri ufite warangije IPRC ariko njye ndumva nta byinshi nabivugaho kuko urumva bijyana n'ireme ry'uburezi biba bifite minisiteri zibireba yenda icyo twakora nk'uko tuzi iki kibazo ni ukumufasha kugira ngo tube twakigeza yenda kuba bagira icyo bagikoraho hanyuma reba ngombwa tukazamuha igisubizo
ni hari izihe nzitizi mbese mwaba mubona murimo guhura nazo mu bikorwa byanyu bigamije gufasha urundi rubyiruko kwiteza imbere murakoze inzitizi duhura nazo ni mu rubyiruko muri rusange usanga iyo tugiye kwegera urubyiruko warushishikariza guhanga umurimo usanga ikibazo ari cya kindi kimwe bakubwira ngo igishoro mbese nta kapito dufite ugasanga hari abandi bafite ikibazo cyo kwitinya ugasanga hari abandi bafite noneho imyumvire itandukanye ku buryo harimo abumva ko batashobora gukora bizinesi iyo ari yo yose badafite amafaranga menshi amafaranga afatika ikindi hari imyitwarire umuntu aba afite igendanye n'urugero ariho urugero hano natanga akazi umuntu warangije kaminuza yakora n'utarigeze yiga ni ibintu biba bitandukanye cyane byakorohera cyane umuntu utarigeze yiga kuba yavuga ati reka mpange umurimo reka njye muri koperative ishinzwe kwikorera imizigo ariko ntabwo bizorohera umuntu warangije kaminuza gufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka njye muri koperative y'abantu bikorera imizigo kuri we yumva bimuteye igisebo akumva mbese biramuhagarika kugira icyo yakora
nuko rero nshuti bakunzi akaba ari no kuri kino kiganiro mugenzi wacu Eugenie Mukankusi muri muri isanga duce dusozerera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya nshuti bakunzi mwari kumwe natwe twashimire bivuye ku mutima ku kanya mwafashe ko kutumviriza Diane Nahazwe mwari kumwe kuri mikro na Fatuma Rimasi Kalala hamwe na Engineer Justin Muhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu twifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugire umunsi mwiza aho muri